iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose aho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu birorero bikikije washington dc mu gihe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu biteganijwe gutangira mu cyumweru gitaha mu burundi bamwe mu banyapolitiki bo muri icyo gihugu baravuga ko hakiri imvugo zo kutihanganirana zitandukanye ku rubuga rwa politike ikigaragara kandi giteye isoni ni uko abakora ivyo bikorwa bitufisha igihugu n'inzego zaco ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bajejwe intwaro bakomoka muri uwo mugambwe na bamwe mu bajejwe kugendereza n'igipolisi uwo ni terasi imana irambona uvugira ishyaka senel ritavuga rumwe na leta mu burundi burundi kandi leta irasaba abaturage kugoboka basenyewe n'imyuzure muri uganda ho barateganya guhagarika abashoferi b'imodoka zitwara imizigo kwinjira mu gihugu mu rwego rwo gukumira virusi ya korona naho mu rwanda mu burengerazuba abaturage baratinya ko abinjira badapimwe bavuye muri kongo bashobora kubazanira iyo ndwara amakuru arambuye ni mu kanya ntimujye kure reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze jofre icigwa cyakozwe banki nkuru y'isi gitekanya ko amafaranga arungikwa n'abakozi b'abimukira mu burayi mu bihugu bitishoboye ashobora kuzogabanuka gushika ku gice kimwe cya gatanu uyu mwaka kubera ikiza cya korona imiryango yo mu bihugu bya afurika yo mu karere k'ubuseruko bwo hagati hamwe n'ahandi yahora irungikirwa amafaranga aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari mu bufaransa honyene haharurwa abakozi b'abimukira bangana miliyoni zitatu n'ibice bitandatu barungitse mu miryango yabo imiliyaridi cumi z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibanki y'isi itekanya ko uyu mwaka afurika yonyene izotakaza imiliyaridi cumi n'imwe ava mu banyagihugu bayo baba mu makungu kandi abahinga bavuga ko abanyamahanga bafise ubwoba bwo gushinga imigambi y'iterambere muri ivyo bihugu kubera kovide cumi n'icenda amareta y'ibihugu vya buraya ariko ararabira hamwe ingene azosubira kugurura buke buke ibikorwa vyugawe mu bihugu vyabo kubera umugera wa korona kugira bongere bazamura ubutunzi ariko abategetsi b'ayo mareta ku mugabane wa buraya bavuga ko kubona bagikenye ibipimo vya covid cumi n'icyenda bikwiye bishobora kubangamira umugambi wabo wo gukura abanyagihugu mu ngo biyugaraniyemwo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryashikirije ko bitazwi nimba abantu banduye uwo mugera batazosubira kuwandura amwe mu mareta yatanguye gutegura abanyagihugu bayo ku ngaruka mbi zishobora kuzoboneka muri uko gusubira ku mirimo abanyesudani batari bake batanguye kubona ko ikiza cya korona gikaze mu gihe abamaze kwandura bashyitse ku ijana na mirongo itandatu na cumi na batatu batangajwe ko bamaze gupfa kugeza kuri wa kane umushikiranganji wa sudani w'amagara y'abantu yashikirije ko umurwa mukuru karutumu ushyitse ku banduye bangana ijana na mirongo itanu na batanu abanyagihugu bahora bibaza ko ico kiza kitazokara muri sudani batanguye gukurikiza impanuro zatanzwe na oms hamwe na leta abategetsi i khartoum barugaye imisigiti yose amasengero bongera bahagarika ibintu byose bituma abantu bakoranira hamwe mu kiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe kugira bahagarike ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda mu gihugu ibigo bijejwe iperereza bya leta zunze ubumwe za amerika byemeza ko ubushinwa bwafashije mu gutanga ubutumwa bw'ibinyoma bwavuga ko leta ya trump yariko irateganya guhagarika imirimo mu gihugu cyose kugira barwanye ikwirakwira ry'ikiza cya korona ikinyamakuru the new york times cyandikira muri amerika cyanditse kivuga ko ubwo butumwa bwagaragaye ku matelefone y'abantu no mu bundi buryo bwo guhanahana amakuru bwihuta bwavuga ko donald trump azokoresha igisirikare igihe abanyamerika boja mu mabarabara kwiyamiriza iyo ngingo amerika n'ubushinwa vyamye biterana amajambo y'intambara ukwiye kwagirizwa iki kiza ca corona perezida trump yamye avuga ko covid cumi n'icyenda ari igikoko caturutse mu bushinwa mu gihe kandi abategetsi ba amerika bagirije ubushinwa kuba butatanze amakuru y'ukuri kuva uwo mugera ugitangura kwigaragaza ubushinwa bwagirije mu kwezi guheze igisirikare ca amerika kuba arico catwaye uyo mugera mu gisagara ca wuhane ariko abategetsi ba amerika barabihakana abatalibani banse kubahiriza akamo ko guhagarika intambara muri iki gihe cy'ukwezi kw'amafungo ku bayisilamu gutangurana n'uyu wa gatanu abategetsi ba leta ya afghanistan hamwe n'abandi bari bafise icyizere ko hari habonetse akaryo ko kurwanya umwansi rusange w'ikiza cya korona leta ya perezida wa afghanistan ashraf ghani hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni basabye abatalibani kubahiriza uku kwezi kwa ramazani na nyaburya igihugu cinjiriwe na covid cumi n'icyenda afghanistan imaze kuronka abababa igihumbi n'amajana atatu banduye uwo mugera na mirongo ine wahitanye ariko abategetsi bafise ubwoba kw'ivyo bitigiri bishobora kuzokwiyongera ku rugero runini cyane kubera abapimwa ari bake cyane
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere tuyohere mu burundi aho ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyowe n'umudepite agatorwa sa ryamaganira kure kutihanganirana kugaragara ku rubuga rwa politike muri icyo gihugu ibyo rirabivuga mu gihe hasigaye iminsi mike kugira ngo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bitangire inkuru ijwi ry'amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu burundi dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana iryo tangazo mugambwe sene bashyize ahabona kuri uno wa kane ryerekana ko uko amatora yegereza ariko ibintu bitera by'inyuga ku rubuga rwa politiki umuvugizi w'uwo mugambwe yatanze uturorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganirana hamwe n'agatotezo kagirirwa abanywanyi b'umugambwe senera avugira umugambwe senera uratewe impungenge n'ingendo yo gufata gupfunga no guhohotera abanywanyi umugambwe washyize ku ntonde z'abitoza ku nzego zitandukanye co kimwe n'abazohagararira umugambwe ku kazu k'itora bamaze gushikirizwa umugwi uje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu no mu ntara ikigaragara kandi giteye isoni ni uko abakora ivyo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zaco ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bajejwe intwaro bakomoka muri uwo mugambwe bamwe mu gwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi na bamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi ku vyerekeye abamaze kwicwa no kubugwa irengero tutiriwe turadondagura bose umugambwe cnl uratanga uburorero mu ntara ya bujumbura mu makubine ya mubimbi isare mutimbuzi na nyabiraba ingozi mu makubine ya marangara na nyamurenza igitega mu ryansoro muyinga mu makubine ya giteranyi gasogwe na butihinda mu kayanza makubine ya kayanza na matongo mu rumonge muri komine rumonge mu gisagara ca bujumbura mu kamenge mu ntara ya ruyigi komine ya bweru rutana muri komine ya giharo bubanza muri komine ya gihanga kirundo cankuzo eka mbere n'ahandi aha terance manirambona atanga ibiharuro vyerekana ko abanywanyi b'umugambwe avugira itotezwa ryabo atari agaseseshwa rumuri afatira ku bafungiye mu mabohero atandukanye baremeniranijwe kugira bikunde ntibabandanye ibikorwa vya politike amaremenanya akorerwe nyankamugayo n'abakunzi b'umugambwe sene aribonekeza ijya n'ino mu gihugu twotanga uburorero inyarusange igitega muyira muri kanyosha mutimbuzi mishiha cankuzo karusi vyanda muri bururi ndava na nyabihanga muri mwaro eka n'ahandi hari abapfungwa igihe kinini atawubagiriza batagira dosiye abandi manza zabo zikadindira canke ntizigere ziburanishwa muri sentare hari n'abejejwe n'ubutungane ariko ntibari kugwe bakaguma bavundiye mu mabohero gushika ubu mu gihugu cose duharura abapfunzwe barenga amajana abiri hirya n'ino mu gihugu muri iryo tangazo kandi umugambwe senere uvuga ko utangazwa n'ingene imvugo za bamwe na bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye zihamagarira abacanke bariya kwihanganirana zitandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politiki mani nambona avugira senere atanga akarorero mu nama mushikiranganje ajejwe ivy'imigambwe akunda gukoresha abanyamigambwe avuga imvugo nziza cyane agahamagarira inzego arongoye mu ntara no mu makomine yuko abantu boza barakorana abanyamigango bagakorana haba ikibazo kanaka ariko igitangaje nuko ayo majambo kenshi turabona kumenya ngo aherera hejuru tugiye hasi ugasanga siko biye ugasanga umukuru w'umutumba shefu de zone canke urongoye umuganga uri ku butegetsi canke urongoye rwayokarumuga uri ku butegetsi ni wowe uje igikorwa kanaka kiba kandi cyakozwe hisunzwe amategeko cemberageze igihe tukibaza tuti mbega ubwo abo bantu koko barubaha inzego zibarongoye nta kuntu umushikiranganji yovuga iki nta mukuru w'umutima akavuga ikindi tubanza kubona henshi buri amatari afata ingingo wasanga agakoranya n'abanyamigango bakavugana ibyo bikorwa mubugiye makomini ugasanga musitanteri siko ariko arabikora nico gituma usanga musitanteri avuga ngo jewe nta premanence y'umugambi sene zoja ngaha ukibaza none avyanka kubera iki kandi uwo murongo yatanze intumbero ibikorerwa abanywanyi umugambwe senel ntibibuza umugambwe senel kubandanya urugamba rwa politike no kwitegura amatora yimirije mu gihugu terence manirambona yibutsa ibyavumerewe na kizigenza w'igihugu ku bijanye n'amatora yimirije twibutse ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inzego za leta batahengeshanije kwizeza abarundi n'amakungu ko amatora y'uyu mwaka azoba atekanye abere ku mugaragaro kandi arimwo bose gusumba ayo igihugu kimaze gutunganya iyo ntumbero ni nziza kanatsinda nivyo abarundi bose bifuza kwiyamamariza amatora yaba ay'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine biteganijwe kuzotangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi za kuno kwezi kwa kane imigambwe ibiri ihanganye ku rubuga ariyo cndfdd na senel ikazugurura imiyamamazo mu gihugu hagati senel uzotanguza imiyamamazo mu ntara ya ngozi cndfdd nawo ukazugurura icyo gikorwa mu ntara ya gitega urakoze desire
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
tujye muri uganda ho igihugu cyatangaje ko giteganya kubuza abashoferi b'imodoka zitwara imizigo zivuye hanze y'igihugu kwinjira mu gihugu ni mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona inkuru twateguriwe na ignatius bahizi uri kampala muri uganda mu gihe umubare w'abanyagihugu banduye indwara ya korona ukomeje kugabanyuka kandi abenshi bakaba bamaze gukira no gusezererwa mu mavuriro ibipimo by'ubuzima byakozwe muri iki cyumweru byose byerekana ko abantu batanu bamaze gufatwamo iyo ndwara ari abanyamahanga kandi b'abashoferi b'amakamyo ibi ntabwo byaguye neza abanyagihugu ku buryo bakomeje kubyinubira ku mbuga nkoranyambaga za intaneti hamwe no mu itangazamakuru bamwe bavuga ko izo modoka zitwara imizigo ziturutse ku mwaro wa mombasa muri kenya hamwe no muri tanzania zohagarikwa burundu mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu jeje odongo yavuze ko ibyiyumviro by'abaturage bifite ishingiro akaba leta yatangiye gushaka umuti wo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi baturuka hanze ati kuwa kabiri wa kino cyumweru twabaraga abantu mirongo itanu na batandatu basanganywe ubwo burwayi mu gihugu cyose ku munsi wa gatatu wakurikiyeho bari bageze mirongo itandatu n'umwe hamaze kwiyongeraho abantu batanu banduye kandi abo batanu bose bari abashoferi b'amakamyo bane b'abanyakenya hamwe n'umwe w'umunyatanzaniya ubu turimo kwiga kuri gahunda yo kugira ngo umushoferi uzatwara imodoka kuva mu kindi gihugu akagera ku mupaka wacu azahasange undi mushoferi hanyuma ya modoka ye tuzayisiga umuti wo kwica iyo virusi nuko undi mushoferi ayitware kugeraho yajaga mu gihugu iramutse yari irimo gukomereza urugendo rwayo mu kindi gihugu uyu mushoferi nawe azageza kuri uwo mupaka nuko ahasange undi mushoferi w'icyo gihugu nawe ayitware ibi nibyo tukirimo kwigaho kugeza ubu minisiteri y'iby'ubuzima yemeza ko hari hamaze kugaragara abandi bashoferi banduye babiri b'abanyatanzaniya baturutse ku mupaka wa mutukura bongereye umubare w'abasanganywe virusi ya korona mu gihugu kugera kuri mirongo itandatu na batatu ariko abashoferi batatu b'abanyakenya hamwe n'abandi babiri b'abanyatanzaniya bo akaba basubijwe iwabo abandi babiri bo akaba bakirimo kuvurirwa mu gihugu kuri uwo mubare w'abanduye abagera ku icumi nibo bakiri mu mavuriro kuko mirongo ine na batandatu bo barakize kandi abagera kuri barindwi akaba bamaze gusubizwa mu bihugu byabo kugira ngo bavurirwe hafi no mu rugo ku byo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kutinjira mu gihugu perezida museveni yaraherutse kuvuga ko kitashoboka kuko zitwara ibintu bya ngombwa kandi bikenewe cyane mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi aho zimwe muri izo modoka ziba zigarukira nyamara ariko ku rubuga rw'itangazamakuru rw'ishyaka riri ku butegetsi nrm hariho inkuru y'uko umukuru w'igihugu ari hafi gufata icyemezo cya nyuma kigiye gukemura iki kibazo burundu ariko ntabwo byamenyekanye neza niba icyo cyemezo cyaba ari icyo guhagarika izo modoka ziturutse hanze kutinjira mu gihugu perezida aramutse afashe icyo cyemezo ntabwo byagira ingaruka ku gihugu cya uganda cyonyine ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka sudani y'epfo repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ndetse n'u burundi bikoresha umuhanda wa uganda kubona bimwe mu bintu bikura hanze biturutse i mombasa ukurikije minisitiri jeje odong undi mugambi leta iteganya ni uwo gukorera abatwara izo modoka ibipimo by'ubuzima byihuta bishobora kumenya uko amagara yabo yifashe mu minota cumi yonyine nuko abazima bagakomeza n'urugendo atariko ibyo bipimo birahenze cyane kuko bikenera idolari mirongo itandatu n'itanu kuri buri muntu bivuze ko niba buri kamyo iba irimo abantu batatu byaba bivuze ko hapimwa abantu ibihumbi bitatu byaba bivuze ko hapimwa abantu ibihumbi bitatu byasaba leta amadolari ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu byo gukorera ibipimo abantu ibihumbi bitatu bakora muri izo modoka gusa buri munsi ikintu cyaba gihenze cyane ku gihugu yavuze ko ku mipaka ya busiya na maraba hagati y'igihugu cya uganda na kenya hambukira amakamyo agera ku gihumbi buri masaha makumyabiri n'ane ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda urakoze ignatius
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu radiyo yacu
tuve muri uganda tuze mu rwanda ku mupaka uhuza umujyi wa rubavu mu rwanda n'uwa goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo aha abaturage batewe ubwoba n'uko abashumba bakora amagendo bashobora kuzana icyorezo cya virusi ya korona kuko binjira badapimwe claude ganza munyamagana yakurikiranye iyo nkuru imbogamizi abaturage dufite ni imbogamizi z'ibiraro bitatu ikiraro cya ejide ikiraro cya rutayisire n'ikiraro cya keto kuko niyo ndiri y'abantu bambukiramo ari abagenda ari n'abagaruka aho umuntu anyura ni naho magendu inyura uyu ni umwe mu batuye mu mudugudu wa rurembo mu kagari ka byahi mu murenge wa rubavu atuye muri metero nkeya cyane uvuye ku rugabano rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo muri ibi bice uhasanga ibiraro byinshi ndetse bimwe byegeranye cyane n'aho abasirikare barinda umupaka bari abatuye aha bakavuga ko ushaka kwambuka no kwambutsa ibintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko anyura kuri aba bashumba bafite ibiraro mu mupaka neza hari ukuntu usanga posite y'abasirikare nk'aha ahindiye hakabamo nka disitanse y'ikirometero cyangwa metero magana munani noneho ha hagati ni abashumba babaho nibo bakorana nabo baratumwa bakishyurwa noneho ukagira ngo baragira za nka ariko mu by'ukuri atari inka barimo kubera kandi kazi haba hari imikoranire cyangwa se nk'akagambane bagirana na bamwe mu basirikare ku buryo babikora babifatanyije cyangwa se abasirikare babizi bakabireka ntawamenya ariko mu bigaragara disitanse yonyine iba irimo hagati irahagije ko umushumba yanabikora wenyine ikigaragara cyo ni uko ngo haba hari igihe areba umusirikare ku jisho akamuca muri humye akambutsa umuntu rimwe na rimwe n'abashumba ubwabo twakwicara bakigamba nabo ngo niyafande runaka uhari byumvikane ko uko baba bakorana n'ibyo twebwe tutamenya biratubangamiye cya mbere y'uko ari nayo ndiri y'urumogi yo kandi bariya bashumba bamaze gufata ariya mafaranga banywa ibiyobyabwenge ugasanga muri karitsiye twabuze amahoro aba baturage bemeza ko aba bashumba banashyizeho ibiciro bizwi byo kwambutsa abantu badashaka guca mu mipaka yemewe byabanje ari ku bihumbi bitanu mbere y'icyorezo cya korona birazamuka nk'amakuru dufite ubu ngubu ni uko kwambutsa umuntu byageze ku bihumbi makumyabiri abo bashumba baza baje muri bizinesi yo gucora ugasanga ahanini tubazwa amakuru ibyo tutazi abo babakoresha babazi ibyo bakora byabazanye buri munsi bafatwa baciye urumogi ibicaguwa n'ibindi n'ibindi ni nabo bakora urugomo n'ubujura muri aka gace abaturiye uyu mupaka bavuga ko impungenge ari zose cyane cyane muri iki gihe ibihugu byinshi ku isi n'u rwanda by'umwihariko byugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona cyanamaze kugaragara mu mujyi wa goma abantu ubona baducaho umusuko n'ejurukansi no ku manywa na nijoro no twebwe nk'abaturage ikintu kidutera ubwoba nk'ibazaniye igihugu cyagarayemo coronavirus noneho usibye n'icyo hari ikindi kibazo kiba gikomeye usanga benshi bakama bagatanga amata muri kongo numva cya gihe kamera umuntu iriya ari we ntuhereza bazana akabido nawe ureba iriya eshanje natwe nk'abaturage no twavuga ngo turabangamiwe twanakwandura mu buryo tutazi aba baturage babwiye ijwi rya amerika ko gutandukanya umushumba nyawe n'uwiyita umushumba bigoye bagakeka ko na ba nyiri nkari inyungu babibonamo kuko n'abagaragayeho amakosa batabirukana nk'urugero umugabo bita ejide uwo bita rutayisire iyo ugerageje kubabwira ati ko mbona hari urujya n'uruza rw'abantu hano muri ibi biraro byanyu ni ukubera iki arakubwira ngo bose ni abashumba banyu nta n'ubwo baba baza barabanjuje twabibwira n'ubuyobozi bw'ibanze babwira ba shebuja ba shebuja bakavuga ngo barabirukana ariko tukazategereza ko babirukana tukabiheba ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buhakana ibyuko aba bashumba baba bambutse abantu mu nzira zitemewe umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madame ishimwe pacifique avuga ko ntaho kubanyuza babona kuko inzego z'umutekano ziba ziri maso abashumba nta bushobozi bafite bwo kwambuka kuko umupaka urarinzwe hari inzego z'umutekano kugira ngo kandi n'uwagerageza guca muri bumwe wenda keretse uwaba arimo kuza kuko abo nibo twakira ashaka kuza yumva ko kubera ko yagiye mu buryo butemewe n'ubundi hari uburyo ashobora kugaruka n'ubundi aciye muri izo nzira ariko kuri ubu ngubu rwose uretse abaza batashye abagenda bo ntabwo nzi ngo bashaka kunyurayo kandi utashye nyine niwe duhita tubona kuko we duhita tumushyira no muri karantayini sayiti ngo dukurikirane kuko aho aba avuye ntabwo tuba tuhizeye uyu muyobozi avuga ko hari abantu hafi mirongo itandatu bafashwe bambuka mu buryo butemewe n'amategeko bajyanwa ahagenewe kwakira abaturuka hanze bakahamara iminsi cumi n'ine barafatwa bakazanwa kuko n'ubundi baba baturutse hanze abamaze kurangiza iminsi yabo bagera muri mirongo itanu n'umunani bari barinjiye banyuze mu nzira zitemewe yego banyuze muri site twari dufite ariko iminsi ikarangira bagapimwa ibisubizo byabo bikaba negative hanyuma bakagira uko babazwa n'inzego zibishinzwe ko baba bakoze icyaha hanyuma bagataha ku bw'abaturiye uyu mupaka hari hakwiye kongerwa abasirikare barinda umupaka mu rwego rwo guca akavuyo n'akajagari kahaboneka hagati ni ahantu hagari cyane ugasanga habereye aho sinzi inzego wenda z'umutekano ukundi kuntu baharinda ariko kugera ku basirikare ni kure ni kure cyane ikibazo cyo mu mupaka kuko nibo bakorana na bariya abantu bambutse ibintu kizaba gikemutse dusigarane n'umutekano nunanirana tubaze claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude ganza iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu reka tuve mu rwanda dusubire mu burundi nanone aho leta yahamagariye intara zose z'igihugu kwegeranya imfashanyo yo gutabara abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu basenyewe n'imyuzure imvura imaze iminsi yujuje uruzi rusizi rugabanya burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo rusenya amazu rutwara imirima eloge wilikaneza nibyo atubwira imiryango yateshejwe izabo kiretse mike yaronse amahirwe yo kuja kwaka indaro mu duce tutakubiswe n'imyuzura yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara shose d'uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura n'igisagara ca uvira muri kivu y'amajepfo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aba bagizwe hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icefo ca ruguru turakenya imfungurwa ivyombo vyatwawe ari vyinshi ivyambagwa vyaranyitse n'amazi menshi nta kintu na kimwe noneho twikora amazi naho twateye ibintu amazi na hene yarahateye byaraba ibiharage bihezeyo ibijumbu byaboreyeyo nta hantu na hamwe dufise duce ahubwo inzara ihigiye kutwica n'uturi mu ntitwakuyeyo amazi yaciye yuzura aba menshi aha rero turagowe ntitujya tujya yashi ninza ziza kuturiro dusinzara ku kaburimbo nka jewe nagira nze kuraba ibiharage nateye nabambwira ati amazi agera agera iyo hejuru ntiworo ntiworoba ngo uronke na kimwe ehe tujye gwaha ugiyeyo ajye gwaha ibijumpu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tugiye gushira ahubwo emwe sinzi ngiye kubaho gute nyene ko ari ugupfa ubu ni ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimburwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntitugira kepfo cya ruguru ubu honyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuriye ubusahani bwose hari igihe uwaje abura agasahani kamwe n'ibyo ni ukuri tugiye kubaho nabi abanyeshuri nabo mu gihe igice cya gatatu c'umwaka w'ishure catanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga vyigana ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe ya- yaratwawe ibintu byose byatwawe na- n'impuzu tujyana ku ishuri byose byaraguye ko n'amatafari nakuva ku wamenye turagana ku ishuri ntabwo turonka ibifungurwa byiza ntaho tubikura bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera ikibanza baba baregeranijwemwo kugira ngo birinde ingwara bashobora kuhandurira mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacyo mu kurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye imfashanyo umwe wese uhereye kuri arenga yome bunyoni y'umutekano afatiye ku camukozeko kurusha turamirena cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka agahengo abavyeyi nabo nta kundi turaba turatubize muga abana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato amajana atatu na mirongo itatu y'amata be n'ikarato ijana na cumi na zitatu z'ibisuguti pascal barandagiye mugenzi we w'intwaro yo hagati nawe ati novuga mu kanya isase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganji bwo gufatara mu nda amatoni mirongo ibiri nane y'umuceri nka kitazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo urwo rukundo yarushimangije akarorero twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi bibabayeko byarabaye n'ahandi abarundi rero twarafashe umugambi mbere turanawandika wo gufatana mu nda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe wese ashoboye kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo uko gushigikirwa uyu mupfasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe c'imvura nk'uko bikunze kuba ku baba hafi ya rusizi buri mwaka kandi tugaca dusaba ko leta yodufata mu mugongo mu kudukorera urwo rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyene amazi kugira ngo ntazoyengere kudushwaramwo kandi ikindi naco kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse ko yatumye n'ikiyaga tanganyika kirenga inkombe amazu n'ahakorerwa ubucuruzwa hakarengerwa hayi bujumbura no mu ntara z'ubumanuko bushira uburengero no muri karitiye yitwa kajaga hafi y'ikibuga vyabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere yo gutaha mu ngo zabo nk'uko womengo bariko bajabutswa inzuzi canke imigezi nyezina hirya mu ntara ya bubanza hitwa kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu arenga mirongo itatu n'ishure rimwe vyarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire nayo irononekara ku birometero hafi cumi na bitandatu uvuye mu gatumba naho mu muji wa buvira muri kongo n'imiburiburi abantu mirongo ine na batandatu barahitanywe n'imyuzura mu ntango z'iyindwi eroge urikaneza ijwi rya amerika urakoze loge iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aho niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha tubibutsa ko ikiganiro muri isanga kiri buze guhita isaha isanzwe ariko ni kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo reka nshimire bagenzi banjye twafatanije gutegura aya makuru hirya no hino aho bari mu ngo zabo aya makuru yarahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fasil gabehuge mwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwe amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.